tubashimire ko mandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe urwaruka rw'abanyafurika rushika ku majana indwi ruteraniye hano i washington dc aho ruriko rusozera porogaramu ya yari yatangujwe na barack obama yahoze ari perezida wa amerika abari higanwa ridasanzwe muri afurika yose benshi barahiganwa barondera kuronka aya mahirwe kuba rero ni mu mahirwe no mu bantu baronsera amahirwe ni iteka rinini cyane kuza hano nize yuko nk'umu entapurena nize kuri to sell and to market myself aba ni bamwe mu rwaruka rwitabiriye umugambi wa leta ya amerika witwa yari mu hirya nino ku isi ubutegetsi bw'abataliban bwihakanye ambasade za afghanistan zose zo mu bihugu bishigikiwe n'uburayi na amerika idyo ni dyo yano makuru yose ni mukanya isasi amakuru yacu reka tuyatangurane na mugenzi wacu geoffrey mutagoma yaduteguriye agezweho ijya nino ku isi
iperereza ryakozwe n'ubutegetsi bw'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika ryasanze abana magana cyenda na mirongo irindwi na batatu b'abasangwa butaka ba amerika baraguye mu mashuri ya leta y'abanyeshuri bararamo bahohotewe mu gihe cy'imyaka ijana na mirongo itanu abayobozi bakora mu ishami ry'ubutegetsi bw'igihugu bashyize ahabona ibyavuye muri ubwo bushakashatsi ejo ku wa kabiri basabye leta gusaba imbabazi mu izina ry'ayo mashuri abo bayobozi bavuga ko impfu z'abo bana zagiye zituruka ku burwayi impanuka n'ihohoterwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri amerika deb harland yavuze ko aya mashuri yatandukanyaga abana babarirwa mu bihumbi n'imiryango yabo akabima n'uburenganzira bwabo bwo kwitwa abasangabutaka ba amerika abayobozi bavuga ko ayo mashuri yamburaga abana b'abasangwa butaka amazina yabo akabaha y'icyongereza akabakoresha imyitozo ya gisirikare kandi akabahatira gukora akazi k'ingufu karimo guhinga kubumba amatafari no gukora mu mihanda ya gari ya moshi abahoze muri amwe muri ayo mashuri yari akiriho kugeza mu myaka za mirongo itandatu barimo abo muri leta za oklahoma south dakota michigan arizona alaska n'ahandi batanze ubuhamya bw'ibyababayeho bavuga ku bikorwa by'ubugome kandi bitesheje agaciro bakorerwaga
washington ijwi rya amerika perezida mushya wa iran masud pezeshkian yaraye arahiriye imirimo mishya nk'umukuru w'igihugu asimbuye ibrahim raisi waguye mu mpanuka y'indege mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka perezida masud akimara kurahira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko i teheran mu murwa mukuru yahise afata ijambo asezeranya abaturage kuzakuraho ibihano by'ubukungu iran yafatiwe n'ibihugu by'uburayi na amerika kubera gahunda zayo za nukiliyeri zitavugwaho rumwe yavuze ko afite gahunda yo kuzahora ubufatanye mu by'ubukungu n'ibindi bihugu ku isi afata nk'uburenganzira ntayegayezwa bw'igihugu cye yavuze ko atazatezuka ku gukuraho ibihano byatsikamiye iran umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ku cyumweru yemeje Pezeshkian umugabo wabaye umudepite igihe kirekire yatsinze amatora mu kwezi kwa karindwi nyuma y'uko Ibrahim Raisi wari umukuru w'igihugu aguye mu mpanuka y'indege ya kajugujugu mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ubutegetsi bw'abatalibani bwihakanye ambasade za afuganisitani zose zo mu bihugu byo hanze zifitanye isano n'ubutegetsi bwahozeho bushyigikiwe n'ibihugu by'uburayi na amerika abatalibani bavuze ko batazaha agaciro pasiporo viza cyangwa izindi mpapuro zifitanye isano n'ubutegetsi bwahozeho ni intambwe igamije kwigarurira ubuyobozi bwa za ambasade z'icyo gihugu mu mahanga abanyafuganisitani bari mu mahanga bavuga ko ibyo abatalibani bakoze bidakwiriye kandi birimo akarengane minisiteri y'ububanyi n'amahanga muri afghanistan yatangaje ko itakemera impapuro zatanzwe na za ambasade zo mu bihugu by'ubwongereza suwede ububiligi ubudage ubusuwisi otirishe ubufaransa ubutaliyani ubugiriki polonye ositaraliya kanada na norvege iyo minisiteri yatangaje ko abari muri ibyo bihugu bakwiriye kwegera za ambasade ziyoborwa na emira ya kiyisilamu ya afghanistan iyoborwa n'abataliban akaba ariho bakura impapuro leta zunze ubumwe za amerika irasaba ko israel na liban bagirana ibiganiro byo kumvikana mu gihe ibitero hagati y'impande zombi bikomeza kwiyongera ku mupaka w'ibyo bihugu oriyani itanga ishaka nibyo atubwira ari mu rugendo rwiwe mu gihugu cya philippine umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa amerika lloyd austin yagize ati mu gihe tubandanya kubona ibintu bikorwa mu karere kari ku mupaka israel hana na liban turafise amakenga ko bishobora kuvamwo intambara ikomeye cyane urwo rugendo rwiwe ntirwakiriwe neza n'imiryango amajana n'amajana y'abanyayisiraheli babuze ababo hamwe n'ababanyi bariko bariyamiriza umugambi babona ko ari w'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu ushingiye ku nyungu ziwe bwite za politike israel yavuze ko kuri uno munsi wa kabiri yakoze ibitero vy'indege z'ingwano n'ibindi vy'inteko zigwanira ku butaka mu turere indwi turimwo abagwanyi b'umugwi hezbollah mu buraruko bwa libani ivyo bibaye ibitero vya vuba bikozwe mu karere k'umupaka w'ivyo bihugu bisangiye ni nyuma y'iminsi mike habaye igitero ca roketi cahitanye abana cumi na babiri mu karere k'imitumba ya golan muri israel ivyo vyatumye ibihugu vyo mu mahanga bigira amakenga menshi ko ugutana mu mitwe hagati ya israel na hezbollah bishobora kuvamwo intambara ikomeye mu karere mu gihe hasanzwe hari intambara hagati ya israel na hamas muri gaza
noneho tugiye ku mugabane w'afurika aho umwami mohammed wa gatandatu wa maroc yategetse irekurwa ry'abanyamakuru taufik bouachran omar raidi na suleiman raisuni ni muri gahunda yo gutanga imbabazi ku mfungo ibihumbi bibiri na magana na mirongo irindwi n'esheshatu zari zarakatiwe nk'uko byemezwa n'ubutegetsi ibi byabaye mu gihe umwami mohammed wa gatandatu wa maroc yizihizaga imyaka makumyabiri n'itanu amaze ku ngoma itegeko nshinga rya maroc riha umwami uburenganzira bwo kubabarira cyangwa kuvanaho ibihano ibi bikunda gukorwa mu gihe cy'iminsi mikuru mu rwego rw'igihugu abanyamakuru batatu bazwiho kunenga gahunda z'ubutegetsi bari barahamijwe ibyaha birimo ihohotera rishingiye ku gitsina ariko barabihakana abaharanira uburenganzira bwa muntu bari bavuze ko izi manza ari iza politike taufik bashrin wari umwanditsi mukuru yakatiwe imyaka cumi n'ibiri y'igifungo naho omar radi na suleiman raisuni umwe yakatiwe imyaka itandatu undi itanu uko bakurikirana umwami yababariye abandi cumi na batandatu bari barahamijwe ibyaha by'ubuhezanguni n'iterabwoba nyuma yo gusuzuma uko bahagaze nk'uko byatangajwe na minisiteri y'ubutabera umutwe w'intagondwa ukorana na al qaida watangaje ko wishe abacanshuro mirongo itanu b'abasirikare ba mali mu gitero agabye mu ntara ya kidar mu majyaruguru ya mali hafi y'umupaka wa algeria eugene mukankusi arakomeza icyo gitero cyabaye ku munsi umwe inyeshyamba z'abatuwareg zizwi ku izina rya csp psd zivugiyeho ko zahitanye kandi zigakomeretsa abasirikare benshi ba mali n'abacanshuro ba wagner mu minsi y'imirwano mu mujyi wo ku mupaka wa tenzawaten umubare w'abapfuye ugaragaza ikibazo gikomeye bisa n'ibiganisha ku gutsindwa cyane k'umutwe w'abacanshuro b'abarusiya wagner kuva winjiye mu ntambara imaze imyaka ibiri ufasha abasirikare bahiritse ubutegetsi muri mali kurwanya imitwe ya kisilamu igaba ibitero by'inyeshyamba mu karere ka saheli kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri icyakora wagner kuri uyu wa mbere mu buryo budasanzwe mu itangazo wavuze ko abarwanyi bawo barwanye ku ruhande rw'abasirikare ba mali hafi ya tenzawaten kandi wahatakarije abasirikare benshi harimo n'uwari umuyobozi wabo sergei shevchenko abanyarubuga benshi b'abarusiya bandika ibijyanye n'igisirikare batangaje ko hapfuye abasirikare byibura makumyabiri b'umutwe wa wagner ingabo za mali n'iza wagner zagabweho igitero mu buryo butunguranye nyuma yo kuva mu mujyi wa tenzawaten bari bagerageje kwigarurira bawambura abitandukanyije bayobowe n'abatuwareg abategetsi muri mali bashinje abatuwareg n'imitwe y'abajihadiste gufatanya mali igihugu ingabo zafashemo ubutegetsi muri kudeta mu bihumbi bibiri na makumyabiri no muri bibiri makumyabiri na rimwe yavuze ko ingabo z'uburusiya zihari atari abacanshuro ba wagner ahubwo ko zifasha guha imyitozo ingabo z'igihugu n'ibikoresho byaturutse mu burusiya
arakoze mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma kuri ano makuru yaduteguriye hirya n'ino ku isi aya n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahere mu burundi hagiye kuba rusansuma rw'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi guhera ku igenekerezo rya cumi na gatandatu z'ukwezi kuza kwa munani ku miliyaridi mirongo icenda n'indwi zikenewe hamaze kuboneka izigera kuri mirongo itandatu na zitandatu zatanzwe na leta y'ico gihugu ibindi kuri no nkuru ijwi rya amerika hateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi mu isomerwa na thierry ndayishimiye i kigali mu rwanda bitegekanijwe ko iyo rusasuma izoharura abarundi n'abanyamahanga baba mu burundi amazu yabo ibitungwa boroye imirima bafise agataka karimwo imirima n'akarimwo ibiti n'abana bo mw'ibarabara bazoharugwa nikora ndayishimiye ati uburundi bwari bwaracerewe kugira rusasuma kuko rwaheruka gutunganya ico gikorwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani kandi bisabwa ko buri myaka icumi hatunganywa rusasuma nk'iyo mu nama yo gukangurira abajejwe intwaro umutekano n'amadini yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ku wa cumi n'umunani z'ukwezi kw'indwi igihe yugurura ibikorwa byo guhimiriza abarundi bazokwitaba ico gikorwa umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca yatanze ubu butumwa kuko naho twebwa ngo nituka tuja muri yambo n'akazoza y'igihugu cifashe mu bibiri na mirongo ine giteye imbere mu bibiri na mirongo itandatu tutazi uko tungana tuzi ko agataka kacu kataguka tuzoba tukoja mu mbo n'akazoza tutabanje kugira umushinge w'iyo mbona akazoza ako niyo twabanza kumenya uko tungana tukabona n'agataka dufise uko kangana tumenya uko twitwara kugira dushobore kuri ya mbona akazoza politike nziza rero ikinirwa mu gihugu haba hazwi ibiharuro mfatirwa ko bitomoye kugira ngo hatunganywe imigambi y'iterambere hazwi igitigiri c'abo byerekeye umushikiranganji wa mbere yagabishije abanyapolitike ko kizira kuvanga politike n'ico gikorwa rusasuma kandi izoba mu gihe hazoba himirije iyandikwa ry'abazokwitaba amatora aho naho bamwe barashobora kubyitiranya ndayishimiye nikora ajejwe ubuyobozi bukuru butororokanya ibiharuro mfatirwa ko yaratandukanije ibyo bikorwa bibiri kuko twebwe meme uko bikorwa twebwe duca inzu ku nzu mugabo muja kwiyandikisha mu matora mubasanga ahantu bashize centre d'inscription differa kandi ubugiye kugira wiyandikishe ukwinjije imyaka y'uko uzotora hama baguhe kajya kanuze kugira uzoje gutora iyo utanavuye muhira ngo ugende nta n'umwe akubona nta n'umwe aza kukuraba bwa twebwe muri rosansuma nabivuze tuzoca inzu ku uwo muyobozi mukuru ari nawe ari ku isonga ry'urwo rusasuma muri iyo nama nyene yabereye igitega yasabye abanyapolitike gushigikira ico gikorwa kuko ibizovamwo bizobafasha kumenya aho bashira inguvu mu kurondera amajwi kugira abanyagihugu ntibajuragirike hasabwa ko ata kindi gikorwa corangurwa canke ico arico cose cotunganywa iminsi itanu iri imbere ya rusasuma n'abajejwe amadini nabo nyene ico gikorwa kizobafasha kumenya abayoboke babo n'uturere bafisemwo benshi kugira ngo bamenye ibitigiri by'abo batunganiriza imigambi y'iterambere umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba mbere yaciye abasaba ati turazi ko hariho inyigisho zemeza ko atawuharura ubwoko bw'imana ariko twibukanye ko bibiri ivuga ko na yezu umwana w'imana yasansumishijwe mu gihe ciwe nimusigurire abo bafise inyigisho nk'izo mufashanye n'abajejwe intwaro mu guhimiriza abo bose batabyumva Gervain Ndirakobuca yaragabishije abazohisha ibyo batunze ku mvo zitandukanye nk'uko biri mu mico y'abarundi abo nabo haba harimwo abubatse amazu mu mafaranga abanyuruje batinya ko bakurikiranwa umushikiranganji wa mbere yamenyesheje ko iyo rusasuma irondera kumenya ubutunzi bw'igihugu kandi ko ubutunze byinshi batazoca babimwaka kuko yoba yabirose bidaciye mu mategeko ku bagenzi b'u Burundi bemeye gufasha ariko bataratanga amahera bemeye umushikiranganji wa mbere yarabagabishije ko bategerezwa kuba batanze uburyo bemeye rusansuma rutaratangura canke bagafutwa ku rutonde rw'abamamazwa ko bariko baraterera muri ico gikorwa ubwo rusasuma kandi ruzokwishura bimwe mu bibazo vyibazwa n'ishirahamwe parseme ryishinze guhindura ingendo kugira ngo uburundi n'abarundi batere imbere faustin ndikumana akagiriza leta ko imaze imyaka irenga cumi n'itanu itunganya imigambi itazi igitigiri c'abiyitunganiriza ntushobora kurwanya ubukene igihugu nk'uburundi kidafise serivisi za planifikasiyo ziboneka utavuga ati je nzoba ngeze aha muri iyi mu myaka nzoba ngeze aha planifikasiyo nako yasubiye inyuma haba muri ministere de finance planifikasiyo barayimenya none ibi wewe wumva nk'umushikiranga atubwira ngo ngo regidezo ngo amazi ngo ntibagumye ngo baplanifiye ngo nyine igisagara kizoguma gikura ubu rero uruzuye rero murabyo bigenda gute amatara n'amazi no, ntibikunda abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa gitega twaganiriye baramaze kumva no guhimirizwa kuri urwo rusansuma bemeza ko biteguye kwakira no kwishura ibibazo by'abazoba bariko barasansuma basaba ko ibizova muri ico gikorwa vyoba intango yo gufata mu minwe ikibazo c'igwirirana ry'abantu uyu mukenyezi nawe wo muri karitiye ya yoba aho nyene ku mugwa mukuru wa gitega ati rusansuma iba intango yo gufata ingingo zorohereza abanyagihugu urwo rusasuma rwategerezwa kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ariko rurasiba kubera ikibazo c'uburyo bwo kurutunganya abazorukora bategerezwa kuba ari abashomeri aho batari hakoreshwe abanyeshuri bakwije ibisabwa n'amategeko kirazira ko abavukana baronswa ico kiraka hari abandi batararonka izokugwa kandi ku buhinga bwa none aho hazokoreshwa amamashini nyabwonko hazosansumwa abantu n'ibintu byose bizoba bihari gushika mu gicugu cuwa cumi na gatanu z'ukwezi kwa munani umwana azovuka mu gitondo cuwa cumi na gatandatu ukwezi kwa munani azofatwa ko azoba atarabaho ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda urwaruka rw'abanyafurika rushika ku majana indwi ruteraniye hano i washington dc aho ruri kurasozera umugambi wa yari watangujwe na barack obama yahoze ari perezida wa amerika imyaka cumi iraheze uwo mugambi wa leta ya amerika utanguye abarundi batoranije kwitabira inyigisho z'uno mwaka ni batanu abanyarwanda ni cumi na bane mugenzi wacu tim harris ishimwe yarayakurikiye inama yahuje urwo rwaruka n'abategetsi ba amerika inama yarwo irabera muri hoteli ya rutura omni sheraham hotel iri hano muri washington dc bose bafite ibyo basanzwe bakora mu bihugu byabo ari byo shingiro ryo gutoranywa mu bitabiriye inama ngarukamwaka imaze imyaka icumi itangijwe na barack obama wahoze ari perezida wa amerika umuhoza honorine ukomoka mu rwanda arasobanura neza ko korora inkwavu bikamugeza muri amerika mu nama yo kuri uru rwego ari ukubera ingaruka z'ibikorwa byiza amaze kugeraho no kugeza ku bandi tugira ubworozi bw'inkwavu tugafasha urubyiruko rudafite akazi tukabaha inkwavu hanyuma twamara kubaha inkwavu tukazagabana inyungu nyuma yaho rero kuza hano nize yuko nk'umu intapurena nize kuri to sell and to market myself nkamenya no kubibwira abandi kugira ngo banyumve ndetse no kugira ngo nyine ngere aho ngera mbone ubushobozi mbone abafatanyabikorwa n'ibindi bitandukanye undi waturutse mu rwanda witabiriye inama ni niyo nkuru odasi uyu ahagarariye ikigo digito umuganda gikora ibijyanye n'ubucuruzi bw'ubwenge bukorano yemeza ko ibikorwa bye ari byo byamugejeje muri amerika mu kuza hano byaciye mu bikorwa by'ubucuruzi cyangwa bya kampani dusanzwe dukora digital umuganda dukora ku bwenge bukorano aribyo artificial intelligence cyane cyane ku ndimi za afurika aho ubwenge bukorano bumaze iminsi cyangwa bumaze igihe bukoreshwa ku isi yose ariko ugasanga kubukoresha mu ndimi za afurika biracyari hasi rero nibwo turi kubaka ibikorwa remezo mu ndimi nyinshi twahereye ku kinyarwanda ariko turi kubaka n'izindi kugira ngo ubwenge bukorano bubashe gukoreshwa mu rwanda n'ahandi muri afurika ubwenge bukorano cyangwa artificial intelligence bufite ikintu cyinshi ibintu byinshi byakorwa haba mu rwego rw'ubuzima mu gufasha abantu kubona amakuru y'ubuzima haba mu rwego rw'uburezi haba mu rwego rwa rw'ubukerarugendo aho abantu bashobora gukoresha isemuranyandiko cyangwa machine translation bagakura mu rurimi rumwe rw'amahanga ba mukerarugendo bavuga babishyira mu kinyarwanda cyangwa bakavuga mu kinyarwanda bakabona amakuru ku ruhande rw'i Burundi ruremesha aridi ufite ikigo gifasha guteza ubumenyi imbere gufasha urubyiruko mu bikorwa bitandukanye ndetse no kwita ku bidukikije arasobanura ibyishimo atewe n'uko uyu mwaka yatoranijwe mu bitabira iyi nama kuba rero uyu munsi ndi muri abo baronse amahirwe yo gushobora kwitabira ihigurwa gushigikirwa kuronswa ubumenyi mu bijyanye n'inyifato nziza n'ingene bushobora guterera mu kibano aho basanzwe baherereye ni iteka cyane rikomeye kuko abari higanwa ridasanzwe muri afurika yose benshi barahiganwa barondera kuronka aya mahirwe kuba rero ni mu mahirwe no mu bantu baronseye amahirwe ni iteka rinini cyane kuko no mu burundi ndetse twashoboye kuza turi batanu kuba ndi muri abo batanu nabyo nyine ni ibintu byo kwishimira iyi nama yitiriwe mandela ibera muri amerika buri mwaka imaze kwitabirwa n'urubyiruko rwo muri afurika ibihumbi magana atanu kuva itangijwe muri bibiri na cumi na kane abanyarwanda bitabiriye inama y'umwaka ni cumi na bane naho abarundi ni batanu nk'uko uwahoze ari perezida wa amerika barack obama yabyifuje atangiza iyi gahunda ifite intego yo guhuza abakiri bato bafite impano zitandukanye kugira ngo bahure baganire kandi banubake umubano hagati yabo na guverinoma ya amerika n'imiryango y'abikorera iyi nama kandi ije ikurikiwe n'ibyumweru bitandatu by'amasomo uru rubyiruko rwagiye ruhabwa mu makaminuza ari muri leta zitandukanye zo muri amerika tim harris ishimwe ijwi ry'amerika washington ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni umwanya tubashikiriza ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise no mu bihe tuba tugezemwo ni mu kiganiro amerikana na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya mirongo itatu y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatandatu perezida wa mirongo itatu na kane wa leta zunze ubumwe za amerika dwight david eisenhower yashyize umukono ku itegeko ryimakaza interuro in god we trust nk'ikivugo cyangwa intego y'igihugu in god we trust ni nko kuvuga ngo dufite ibyiringiro mu mana yaje ite ikaze mu kiganiro amerikana interuro in god we trust yadutse bwa mbere na mbere mu gihumbi magana umunani na cumi na kane ariko siko yari yanditse neza gutyo icyo gihe mu gihumbi magana umunani na cumi na kabiri ubwongereza bwateye leta zunze ubumwe za amerika intambara yiswe mu mateka intambara yo mu gihumbi magana umunani na cumi na kabiri yamaze imyaka itatu imwe mu mirwano ikarishye cyane yabaye mu kwa cyenda igihumbi magana umunani na cumi na kane muri leta ya maryland ahitwa baltimore nko muri kilometero mirongo itandatu n'esheshatu uvuye i washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika abongereza barashe bikomeye ikigo cya gisirikare cyaho cyitwaga fort mchenry umuturage witwaga francis scott key umunyamategeko wakoreraga i washington yari yagiyeyo mu rwego rw'akazi ko gufunguza umuganga w'umunyamerika abasirikare b'ubwongereza bari bataye muri yombi baramufunga yakurikiye imirwano ari mu bwato bw'intambara bw'abongereza bari bamucumbikiyemo mu gitondo kare ku itariki ya cumi na kane y'ukwa cyenda rero igihumbi magana umunani na cumi na kane yatunguwe no kubona ibendera rinini cyane rya leta zunze ubumwe za amerika rihagaze bwuma muri icyo kigo we yakekaga ko abongereza bari baraye bakigaruriye kuba rero ryari rigihari bisobanura ko ikigo cyari kikiri mu maboko y'abanyamerika inganzo yahise imufatirana yandika umuvugo awita defense of fort m henry ni nko kuvuga ngo kurwana ku kigo m henry ariko uyu muvugo wamenyekanye cyane ku izina bitaga ririya bendera the star spangled banner bishatse nko kuvuga ibendera rishushanyijeho inyenyeri uyu muvugo waje gushyirwa no mu njyana ubyara indirimbo mu gitero cya kane harimo umurongo uvuga ngo and this be our motto in god is our trust ni nko kuvuga ngo ibi nicyo kivugo cyacu mu mana niho ibyiringiro byacu biri in god is our trust yahindutse in god we trust mu ntambara y'isubiranamo ry'abenegihugu civil war mu cyongereza yabaye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu icyo gihe abaturage benshi bari bakeneye ihumure maze bajya cyane mu byo kwishyira mu maboko ya rurema abayobozi b'igihugu bashatse nabo kubakomeza no kubagaruramo icyizere kubereka no kubumvisha ko nabo bakomeye ku mana noneho mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kane congress ishyiraho itegeko rihindura iriya nteruro in god is our trust mo in god we trust kandi rivuga ko byandikwa bwa mbere na mbere ku bikoroto mu nyuguti nkuru indirimbo the star spangled banner yaramamaye cyane by'umwihariko mu gisirikare bakayiririmba mu birori byose irakundwa ku buryo butangaje noneho mu kwa gatatu igihumbi magana cyenda na mirongo itatu na rimwe congress ishyiraho itegeko riyigira indirimbo yubahiriza igihugu perezida wa mirongo itatu na rimwe herbert hoover yarishyizeho umukono ku itariki ya kane y'ukwa gatatu igihumbi magana cyenda na mirongo itatu na rimwe naho ririya bendera the star spangled banner riracyariho riba mu nzu ndangamateka ya leta zunze ubumwe za amerika i washington hagati aho kuva mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani na kabiri leta zunze ubumwe za amerika yari ifite icyivugo kitanditse mu mategeko nubwo cyamye kiri ku kirangantego cyayo cyanditse mu kiratini ngo e pluribus unum bishatse nko kuvuga ngo umwe ukozwe na benshi cyasimbuwe na in God we trust noneho binyuze mu itegeko kongeresi yemeje mu kwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatandatu na perezida Eisenhower arisinya ku itariki ya mirongo itatu y'uku kwezi uretse kuvuga ko in God we trust ariyo ntego cyangwa se ikivugo cya leta zunze ubumwe za amerika iri tegeko rigena ko igomba no kwandikwa ku bikoroto byose no ku noti zose mu nyuguti nkuru inoti za mbere na mbere zanditseho in God we trust zasohotse mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na karindwi ijwi ry'amerika bamwe mu baturage ba leta zunze ubumwe za amerika basanga kwimika interuro in God we trust nk'intego y'igihugu binyuranyije n'itegeko nshinga ryacyo ritegeka ko leta n'amadini bigomba gutandukana mu bayirwanya harimo n'abemeza ko ikumira abatemera imana bahora rero bitura inkiko kugira ngo zitegeke guverinoma kubihindura ariko bagahora batsindwa kugera no mu rw'ikirenga ku rundi ruhande ku baturage benshi iyi nteruro isobanuye ko leta zunze ubumwe za amerika ihora irinzwe n'imana bavuga ariko ko itagifite aho ihuriye n'iby'amadini ahubwo ko yahindutse umurage w'amateka n'ikimenyetso cyo gukunda igihugu icyegeranyo cyakozwe mu bihumbi bibiri na gatatu n'ibitangazamakuru USA Today na CNN bifatanyije n'ikigo cy'ubushakashatsi cyitwa Gallup kivuga ko abaturage mirongo cyenda ku ijana bari bashyigikiye ko iriya nteruro in God we trust ikomeza kuba intego y'igihugu no kwandikwa ku madolari yose inoti n'ibikoroto nshuti zacu iki kiganiro amerikana nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni ngaha amakuru yacu agarukiye mwakoze kudutega abiri kuri mikoro ari kumwe na diane ninahazwe nadia tahani wegeranije amajwi tubikebanuye tubifuriza umunsi mwiza